Ini radiyo Ijwi ry'Amerika. Iradiyo Ijwi ry'Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. mwaramutse inshuti mwese tuzindukanye kuri uyu munsi wa kabiri itariki cumi n'umunani z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu dusamiranira i washington dc muri kano gatondo muzindukanye na alphonse ndayikenguye ntibadutwaye ngira ngo araba ku jisho je ndazi nko bafashe bamaze kumufata baramwaka akarangamuntu bamwatse akarangamuntu mu nyuma bamubaza ahavuka arahavuga hama araheza amubwira ko ahazi umugabo amubesha atari yavuka ni umwe mu babonye aho bariko barahagarika abo bantu iyi nkuru n'izindi turaza kuzigarukako reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashyikirizwa na mugenzi wacu arenze bigirimana mwaramutse neza ruyizi muramuze Etienne ndaramukije n'abariko baratwumviriza umunyamabanga mukuru wa oni ban kimun aranegura ubwicanyi bwagizwe kuri colonel jean bikomagu yahoze arongoye ibiro bikuru by'intwaramiheto mu burundi n'abantu bataramenyekana kwigenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi k'umunani arahogeje kandi umuryango wiwe ibyo bishyikirizwa mu itangazo umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa oni yatanze kuri wa mbere ku kibazo cy'uburundi umunyamabanga mukuru wa oni afise amakenga menshi ku bwicanyi bufatiye ku mvo za politike mu burundi arashimira akigoro ka leta ku kugerageza kugira amatohoza no kurengukisha imbere y'ubutungane abagenda bakekwa muri ubwo bwicanyi umunyamabanga mukuru wa oni yongeye gusaba abarundi gusubira mu biganiro byihuta mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo byabo yongeye kwibutsa ko oni bandanya gushyigikira ibikorwa byo kugerageza kumvikanisha no kugarura amahoro n'umutekano mu burundi perezida wa sudani y'amajyepfo yanse gushyira umukono ku masezerano y'umwumvikano agamije guhagarika intambara yari imaze amezi mirongo ibiri muri icyo gihugu abari bahagarikiye ibyo biganiro Addis Abeba bamenyesheje ko perezida Salva Kiir wa sudani y'epfo yasabye ko bomwongera iminsi cumi n'itanu kugira abanze asubire mu gihugu kuvugana n'abo basangiye kurongora igihugu iyo ngingo ni iya nyuma ifashwe ku biganiro byari bigamije gushyika ku masezerano hagati ya leta n'abaroberi byari ko bibera iya disabeba muri etiyopiya bikaba byari byateguwe n'ishyirahamwe rigejwe iterambere muri afurika igade abajijwe n'ijwi rya amerika nimba intambara igiye kubandanya muri sudani y'amajyepfo umuvugizi w'umugwi w'abaroberi barwanya leta yitwa stephen peri yishyuye avuga ati bisa nkaho ariko bigiye kugenda perezida wa misiri abdel fatah el sisi kuri wa mungu yarashyize umukono ku itegeko rishya ryo kurwanya iterabwoba iri tegeko risabira igihano cy'urupfu no gufungwa burundu ku byaha bimwe rigatangisha amande aremereye ku batangazamakuru batangaza ibinyoma ku bitero by'iterabwoba perezida sisi yari yamenyesheje mu kwezi kwa gatandatu ko agiye gukomeza amategeko ya misiri agwanya iterabwoba aho hari nyuma y'aho ikibombe cishe umushyikirizamanza mukuru w'icyo gihugu hakurikijwe iryo tegeko rishya abashinga canke bakarongora imigwi y'iterabwoba bashobora kuzohanishwa igihano cyo gufa abaterera amafaranga abakoresha iterabwoba bishobora gutuma ubikoze ahanishwa igihano cyo gufungwa burundu abamenyeshamakuru nabo bazovuga amakuru atandukanye n'ibyo abategetsi batangaje ku gitero kiba cyabaye bashobora gucirwa amande ari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri na bitanu n'ibihumbi mirongo itandatu na bine by'amadolari y'abanyamerika abantu bashika cumi n'umunani nibo bamaze kumenyekana ko basize ubuzima mu kibombe caturikiye kuri wa mbere mu gisagara ca bangkok mu gihugu ca tayilande ico kibombe catewe ahantu hahurumbirwa n'abakerarugendo benshi kandi hari n'amaduka y'ubudandaji hamwe n'amahoteli atanu akomeye cyane muri ico gihugu ca tayilande abategetsi ba Thailand bamenyesha ko abateye ico kibombe bari bafise intumbero yo kwica no guhungabanya igisata c'abakurarugendo igisata cinjiza icicumi ku butunzi bw'ico gihugu
urakoze aroyizi ku makuru yajeje kudushikiriza reka noneho tuje mu makuru yo mu karere tuyatangurire mu rwanda ibihugu vya afurika n'u rwanda rurimwo birarajwe ishinga n'ihindagurika ry'ibihe ibi bikagira ingaruka mbi ku mwimbo mu nama ihuje ibihugu mirongo itanu vya afurika yatanguje ejo igari mu rwanda abayiri- abari bayirimwo barabiye hamwe uko ibihugu vya afurika vyorwaniriza hamwe ikintu cose coza canduza ikirere ni inkuru ya asumuta kadoyi ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere zatangiye kwigaragaza mu rwanda cyane cyane ku birebana n'ubuhinzi abahinzi ntibakimenya neza igihe imvura izagwa ari nyinshi ubwo izaba yagabanutse ndetse n'igihe cy'izuba ibi bigira ingaruka zikomeye nk'uko byasobanuwe na dr mukankomeje rose ushinzwe ikigo cy'ibidukikije mu rwanda ntabwo imvura yacu ikigwa nk'uko yagwaga kera mu kwezi kwa- guhera mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa gatanu twabaga dufite igihe cy'imvura nyinshi cyane ikagenda igwa buhoro buhoro ikazageza igihe mu kwezi kwa kane aba ari nyinshi ariko ubu uyu munsi igira iryo ikagwa umunsi umwe ugasanga imvura yaguye ishobora kuba ihwanye n'iyakaguye yenda nko mu kwezi kose iyo iguye ityo rero ari nyinshi ni ukuvuga yuko irangiza muribuka mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ukuntu twagize imyuzure imihanda iracika ibyo twahinze biragenda iyo uri igihugu rero gitunzwe n'ubuhinzi ukaba udafite wowe ubwawe udashobora gu- kumenya igihe izagwira cyangwa se n'uburyo waku- wakumira cyangwa se ngo uhangane n'ingaruka zabyo ni ibintu bikomeye hari n'igihe duhura n'izuba ryinshi iryo zuba iyo riguye iyo rivuye ari mu gihe cyo- cy'imvura urumva yuko umusaruro wacu nawe wangirika mu nama ihuje ibihugu bya afurika ibera i kigali abayiteraniyemo barasuzuma uko iki kibazo cyagabanuka abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere bemeza ko ikirere cyanduzwa n'imyuka ituruka mu nganda zabaye nyinshi imyuka y'imodoka n'ibindi ingaruka ziboneka cyane cyane muri iki gihe hari izishingiye ku ndwara ziterwa n'iyo myuka yanduye abantu bahumeka ariko izigaragaza cyane ni izishingiye ku buhinzi ihindagurika ry'ibihe riri mu bigenda bica abahinzi intege bamwe bakemeza ko guhinga bitakiri umurimo wabatunga nahinze ahantu mpahinga nahingishije ibihumbi cumi n'umunani sinakuramo n'ibihumbi bitanu ku bishyimbo rero nahinze ibishyimbo ubwo abenshi baretse guhinga kuvuga uti n'undi ndahinga nta kintu nzasarura ukabigenza ute ukajya urya uhashye mu isoko nahinze ibiro mirongo ine by'ibishyimbo nta n'ikiro gitanu nta n'ibiro bibiri ubwo si yo sinzara ngwino nje kukwereka isamba iri hariya nabuze amafaranga yo kurihira umunyeshuri umunyeshuri aricaye ubwo se ubwo ntabwo iyo ari inzara leta y'u rwanda ivuga ko yagerageje gushyiraho ingamba zifatika zigamije guhangana n'iki kibazo ariko ingamba za leta y'u rwanda ngo ntacyo zamara ibihugu byose bidahagurukiye rimwe mu guhangana n'iki kibazo twashyizeho ingamba y'igihugu irebana n'ukuntu buri gice cy'imibereho y'ubuzima bw'abanyarwanda twashobora guhangana nayo dufite porogaramu cumi n'enye hari ijyanye n'ubuhinzi ijyanye n'inganda ijyanye no gutura Nk'abanyarwa- nk'abanyafurika rero twicaye hano ni ukuvuga yuko udashobora kuba wakora wenyine mugenzi wawe hakurya ntacyo akora iyo amashyamba yacu twayamaze cyangwa se tukajya gucuruza amakara hakurya cyangwa nabo bakayazana hano ni ukuvuga ngo imvura iyo ibuze mu burundi natwe hari ingaruka bitugeraho aha rero tujya kwicara tuganire turebe ese nka afurika ni iki twakora ku buryo natwe twagira ijwi rimwe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buhinzi fao ryari riherutse gusohora icyegeranyo cyerekana ko ubutaka buto u rwanda rufite bugenda butwarwa n'isuri iyi nayo iterwa n'uko ibihe byahindutse imvura yagwa ikoga ari nyinshi cyane ikangiza byinshi fao ivuga ko ubutaka butwarwa buri munsi kandi mu rwanda ubutaka buhingwa bungana kilometero kare ibihumbi bitanu uyu muryango uvuga ko hatabayeho ingamba zikumira isuri ubutaka buto bugakomeza bugenda hazabaho ikibazo cy'ibiribwa mu rwanda mu minsi iri imbere iyi nama yitabiriwe n'impuguke mu by'ubumenyi bw'imihindagurikire y'ibihe irimo ibihugu mirongo itanu bya afurika abayirimo bazamara iminsi itatu i kigali bareba uko bahangana n'iki kibazo cy'imihindagurikire y'ibihe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali reka tugaruke mu burundi igipolisi cy'u burundi kimaze iminsi gifata abantu batandukanye na cane cane abanyarwanda ku munsi w'ejo carafashe abantu bashika mirongo itatu abenshi muri bo bararekuwe bavuye mu ibohero ry'ahitwa kuri besere hasigaye abantu batanu bane b'abarundi n'umwe w'umunyasenegale abanyarwanda bafashe ku munsi wa gatanu bo baciye batwarwa mu rwego rw'iperereza icegera c'umuvuzi w'igipolisi pierre nkurikiye asigura ko ari igikorwa cy'igipolisi cya minsi yose kuraba abafitaniye ingorane n'amategeko ibyo abanyarwanda bari mu rwego rw'iperereza ntacwi rya amerika rero bamenya ko cyane cyane ko umuvugizi w'urwo rwego telesiforo bigira imana tutashoboye kumuronka byose byatanguye ku munsi wa gatanu aho abakorera aho bita kuri bata bavuga ko bagiye babona igipolisi kije gufata abantu bamwe bahogwa ko badafite ibyangombwa abandi nabo benshi bafashwe bari abanyarwanda uyu ni umwe mu babibonye jewe uko nabibonye baje nk'abaje barondera uburangamuntu mu banyagihugu hari kuwa gatanu nyene baraza baradusaba uburangamuntu ufise akagatanga utagafise ntagatange ariko twagiye kugira mu nyuma ibibazo vy'ingene baciye baja mu mamagaza dusanzwe dufise abanyarwanda abanyarwanda dukorana nk'aba basanzwe nibo binjiye mu magazine barabafata nibo guca babajyana kubafata nibaza yuko ata muntu ashobora kuba ari mu gihugu ngo agire iduka ringana gutya ntabe afise ikimuranga aba afise ikimuranga aba afise ikintu kimuha uburenganzira bwo kuba mu gihugu sinumva rero igituma babafata kuko baba bazwi n'abantu bazwi n'amategeko bamwe muri bo bafise amanifu bafise ibibaranga baf- barazwi na leta batanga amakori abo bantu bafashwe abarundi bararekuwe abanyarwanda bo baciye batwarwa mu rwego rw'iperereza nk'uko abo mu miryango y'abo bafashwe babimenyesheje ijwi rya amerika kuri uyu wa mbere byaboneka ko abapolisi bafata abantu badafite ibyangombwa ariko hari n'abafite ibyangombwa batwawe bivanye n'aho karangamuntu zabo zatangiwe uyu adusigurira ibyashikiye mugenzi we cuno munsi hoje nibaza ko caje gikaze kubera naho ariko ufise karangamuntu baragufata bakagutwara ntibadutwaye ngira ngo araba kujisha je ndazi nko bafashe bamaze kumufata baramwaka karangamuntu bamwatse karangamuntu mu nyuma bamubaza aho avuka arahavuga ariko oya aho yavuka ya- na- nabona gusa ariko aramazi sinashoboye kubafata neza namubwira aho avuka hama araheza amubwira ko ahazi umugabo amubesha atari yavuka kandi arivyo vyanditse kuri karangamuntu twashoboye gutomokerwa natwe umuntu ariko arabiraba twibaza yuko baba baje kurondera abantu batagira ivyangombwa Yego. hari nko numvise bigeze kubwira begereye ikamyo ngo uva ku musaga ngo mushire hejuru yo mubwe ku musaga rero ntitwashoboye kumenya igituma avuze ayo majambo nk'ayo ateye ubwoba sitwo kuva ku musaga ari igicumuro mu gipolisi bamenyesha ko hari hafashwe abagera ku mirongo itatu mugabo benshi barekuwe hasigaye batanu muri bo bane n'abarundi uwundi ni umusenegare atarakwije ibimuranga icegera c'umuvugizi w'igipolisi yamenyesheje ko mu bafashwe n'igipolisi ati abanyarwanda barimwo kandi ngo ni umurimo wa minsi yose w'igipolisi kuraba abantu bafitaniye ibibazo n'amategeko kandi ico gikorwa gikorwa umwanya uwo ari wo wose pierre nkurikiye ntahakana ko hari abanyarwanda bafashwe ariko ubu ngo bari mu rwego rw'iperereza narondeye umuvugizi w'urwego rw'iperereza telesifo bigirimana kugira ndamubaze impamvu abo banyarwanda ababo bavuga ko bafise ibyangombwa bagifunzwe ikindi nashaka kubaza umuvugizi w'urwego rw'iperereza ni ibijanye n'abantu bivugwa ko bakubagurirwa aho muri urwo rwego nk'uko abavayo benshi bamaze kubibwira ijwi rya amerika ariko telesifo bigirimana sinashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ni inkuru tubandanya tubatohoreza i bujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika turacari mu burundi aho abatwa baba ku musozi wa zege muri komine n'intara ya gitega bababajwe cyane n'ubukene barimwo ku bw'abo batwa ngo ababaserukira mu nzego z'igihugu nta na kimwe babamariye ni inkuru ya fidelite ishatse ntituronka aho turima ngo twagurirwe nk'abandi nubona heraba nk'aya matongo tubamwe nk'iri tongo nk'ubu n'ubu n'ubu aba abasangiye agatongo kamwe uyu mukenyezi w'umutwakazi ariko aratwereka ukuntu bagiwe badafise aho bakubita isuka we n'umuryango wiwe bafise ikivi kimwe gusa ni gatoya nta n'imetero na cumi nta handi hantu ufise naho nyene naho honyene nta handi ushukara imirya mwibiki hageze mu bi- mu bigori ndagateramwo mutugori nyene hageze mu biharage nkakarimamwo uduharage nta kindi uca wimbura ibingana gute nta n'ibirona bitanu ndaharonka nucubaho gute ncambaho nabi nyene naho badafise aho barima hakwiye abatwa bakirimiye abagabo bavuga ko uretse isuka atawundi mwuga boronka uborohereza kubera ko bakumigwa uburyo bwo kurima turarima mugabo turondera ibyo kugira turondera ibyo kurya kugira tubeho abandi bahungu mungana baja gukora akazi kiboyi abandi bahungu mungana bagenda kugikora akazi k'abataxi vero n'iki mbewe ubwo buzi bwose warabwerageje urabura basha bwose je naragerageje mubu nta kazi mbona ko nteze mbere atarakukurima noneho kuri Rwanda yerera ngo ndagukora mu gisagara ni Rwanda yerera babonye ndiko ndagenda mu ibarabara bavuga ngo nta kintu kimugenda atari ubusuma kuko abana babatwe twe babonye twaruce tugeze ngaha bavuga ngo nta kintu kitwinjiza atari ubusuma ubuzima bw'iwacu butera busubira inyuma abo batwa bavuga ko bugarijwe n'ubukene mu gihe basanzwe bafise amashirahamwe agera kuri atandatu ku rwego rw'igihugu avuga ko hajejwe iterambere ryabo hambavu y'ayo mashirahamwe abatwa barafise ababaserukira mu nzego z'igihugu ni ukuvuga batatu batatu mu nama nshingamateka no mu nama nkenguzamateka nk'uko ibwizwa shingiro ry'uburundi ribitegekanya naho biri uko ku bijanye n'ayo mashirahamwe yishinze guteza imbere umutwa abatwa bizege twaganiriye babazwa n'uko muri ayo mashirahamwe bashiramwo abanywanyi batari abatwa gusa mugo ivyo bintu vy'iterambere riza nyene rigashikira nyene ku batwa ntiryigera riboneka kubera rigiye kuza uca usanga bariteranije n'abanyagihugu benshi ugasanga hariyo mbere n'abatwa bake kandi vyasaba yuko iryo shirahamwe ari ry'abatwa usanga nk'ishirahamwe twokodemo ku buntu tukagiramo n'akantu nyene kakaboneka uca usanga turimo turahomba gose kubera bari kubinjizamwo abantu kandi iryo shirahamwe ari twe twogikoreye nayo ku bijanye n'abaserukira mu nzego z'igihugu abatwa twaganiriye harizege bamenyesha ko ataco babamariye ishwe nabo turabona abo ba- bari muri izo nzego ndabyakira nabi nyene nuko bataduserukira natwe ngo tumere neza nk'abandi byakira nabi nyene nk'abo twumva ngo bakomakomeye nta n'umuntu n'umwe twe turigera tubona mu buzima bw'iwacu twe tubyakira nabi gose kuko natwe badaheta ngo badushikeko ngo baduteze imbere nk'abandi Ico twibada ko badukumira none ko cisha dusanga abanyagihugu bahariya aribo bariko baraduteza imbere badufashe mu bintu kandi basomba nabo nyene bavuga ngo barateye imbere sindizera severin umuyobozi mukuru wa aideb rimwe mu mashirahamwe y'abatwa amenyesha ko gushiramwo ayandi moko mashirahamwe yabo ari ku neza y'amashirahamwe y'abatwa ku bw'iterambere ryabo nuko nkumbuye bataramenya akamaro bafitiye ishyirahamwe ko kenshi usanga bajya abamambere bandi bajya basanze bari mu ishyirahamwe usanga kenshi hari bimwe bimwe bafasha mu ishyirahamwe bivanye n'uko ishyirahamwe ryacu ryatanguranye uburyo buke usanga bajya abamambere b'iteka tubita abamambere b'iteka hari interano bagenda baratanga kugira ngo ishyirahamwe rigende riratera imbere igihe tuzobona ko abatwa benshi batabikunze tuzokora ibyo bashatse abamambere b'iteka tubahebe vyongeye ntakana ko abaserukira abandi mu nzego batitaho bikwiye aho baserukira kuri ivyo aramenyesha ko ubu ibintu bigiye guhinduka ntibigeze babagendera baje aho baba naho gituma twasavye urwego rwa seni kugira ngo baduhindurire baduhe bashasha bya turabe nabo nyene ko ari ikintu bazokora ubu babashasha ngira ngo nibaza ko bazobishobora gushika igihe tuzoronka amahoro barasinye bonyene kubateza kugendera abatwa bene wacu kuvuga mu mezi atatu tuzohora tubabaza mwakoze iki two twabarungitse kugira mu duserukira mu nama nkenguzamateka mwakoze kugira ngo ejo nibatabikora nabo nyene bazobera nka babandi ntituzobemera ko bazosubira mu izo nzego ko bazobe mwaradusubiza inyuma i bujumbura fidelite yishatse ku buryo rya amerika mu kirundo naho ishirahamwe riharanira agateka ka muntu avetebe mu ncamake mu ntara z'uburaruko rivuga ko ritewe impungenge n'ubwinshi bw'abanyororo mu ibohero ry'abagabo rya ngozi ukudindiza imanza no gufunga abantu ku vyaha bidatohojwe neza nivyo iryo shirahamwe avedebe rivuga ko bituma abanyororo baba umurengera ni inkuru ya jambo skonda rurinze abanyororo bafungiwe mu ibohero rikuru rya ngozi bamaze kwiyongera inshuro zitatu zirenga abo ryari rigenewe kwakira jana y'abagabo aserukira ishyirahamwe riharanira agateka k'abanyororo avedp mu karere k'uburaruko arasigura igituma abanyororo babandanya biyongera muri iryo bohero nk'iri boherero rikuru ry'abagabo ry'ingozi ryari ritegekanijwemo abantu amajana ane ariko uyu munsi twe turavugana ku itariki harimo abanyororo igihumbi n'amajana atatu na mirongo itanu n'umwe ubu turiko turavugana hari abanyororo na cane cane abo mu ntara ya kirundo aho abanyororo kuva mu bihumbi bibiri n'icenda ibihumbi bibiri n'umunani gushika uno munsi imanza zabo zitarava mu nzira iyo bageze n'abahigwa bakarenguka kugira ngo baburanishwe uca usanga baciwe imanza z'imyaka iri munsi eh, biri munsi y'ibi- y'umunyororo bamasanze bamaze muri mu gasho canke bakambikwa izera mu vy'ukuri nk'uko amategeko abitegekanye umushikiriza manza yagiye kuri tere agatohoza neza ivyaha ingene vyagenze umunyoro ntiyomara y'umwaka ataraburanisha urubanza ngo ruhere kuko yoba afise ivyemezo bikomeye yomurengukisha rimwe gusa urubanza rukaca ruhera mu gihe ishyirahamwe avedp rivuga ko intara ya kirundo ariyo ifise abanyororo benshi bataracibwa imanza mu ibohero rikuru rya ngozi desire ntahomereye arongoye sentare nkuru ya kirundo avuga ko bashobora gutwara abanyororo mu kirundo umunsi wo kuburana bakababuranishirizayo canke bakabasanga ingozi kuri ubwo buryo bwa mbere avuga ko hari intambamyi bivanye n'abanyororo baba batwaye ku mfungwa za politike desire ntahomereye avuga ko haca haba akaguma kuri sentare nkuru ya kirundo yise trouble de l'ordre public kubagirizwa ibyaha by'amaraso avuga ko bashobora no kwiheba bagatoroka bafatiye ku buremere bw'ibihano bashobora guhabwa abo bigendeka n'abagirizwa ibyaha bisanzwe aho umukuru wa sentare nkuru ya kirundo avuga ko bashika batera akajagari aho barazwa mu gashuka parke ya kirundo ku buryo bwa kabiri bwo kubasanga ingozi umukuru wa sentare nkuru ya kirundo avuga ko bagira ingorane zo kunguruza ivyabona vyinshi n'imodoka bifise assurance y'abantu bake no kuronka induro y'inzira ku bacamanza baba biyunguruje umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ya kirundo akavuga ko muri iyi minsi abacamanza bitanga bakaja kuburanisha abanyororo ingozi ataco basavye ariko ati si bizobandanya arico gituma asaba gushigikira ako kigoro mu gihe ishirahamwe AVDP ryagiriza amaparke ko adatohoza neza ivyaha imbere yo gushengeza abo bagiriza Gerard niyo kindi umushikiriza manza mukuru wa parke ya Kirundo avuga ko bafise ingorane zo kwiyunguruza kugira bashike aho ivyaha biba vyabereye akavuga ko kubera ubusaza bw'imodoka adashobora no kungururiza abanyororo ingozi baba bamaze gufatirwa ingingo yo kubandanya baburana bafunzwe bigatuma mu gashoka parke naho nyene haguma ubwiyongere bw'abanyororo ishiramwe avedeperiti iruhande y'ubuzima bubi bw'abanyororo na leta irahahombera yumvira aba- abanyororo bafungura ubugari n'ibiharage ntibabahindurira hari abanyororo bagwara bakandikirwa imiti bakaca babura iyo miti abanyororo bamwe hari n'igihe usanga banapfuye bivanye n'ingene babuze uburyo bwo kwivuza abanyororo bataracirirwa imanza mw'iri bohero rikuru ry'abagabo rya ngozi n'amajana indwi na mirongo itandatu na babiri amaze gucirwa imanza n'amajana atanu na mirongo umunani n'icenda avedep rero ikabona yuko na leta ubwayo irahahombera kuko iri kuraraba iyi sitoke urayibona ngaha nta sitoke ishobora kumara ukwezi twagerageje kubaza abarongoye ibohero rya ngozi uko ubuzima bw'abafunzwe bwifashe muri rusangi ariko ntibyashobotse ko tuvugana kuko badusabye kurondera uruhusha rwanditse ruboneka ari uko twimenyekanishije mu bushikiranganji bw'imigenderanire imbere yo kurusaba mu bw'ubutungane no mu biro bikuru by'amabohero mu burundi abanyururu baturuka kure na cane cane mu kirundo barahava bagahebwa nabi wabo benshi bakabonana iyo hageze kuburana biratugora cyane kuko itike ni ndende kandi hari aho usanga natwe mu miryango ata buryo dufise tukabaheba nyene bitatuvuye je naheruka ngaha haciye imyaka ibiri biratugora cyane ni itike ukagira itike y'ivyabona na wewe bica bitugora mu miryango ntawoza kuba icabona ngo yitangire amahera baba abafunzwe abajejwe ubutungane cyangwa abafise ababo bafunzwe barabona ko hakenewe amabohero mu ntara na cane cane mu ntara ya kirundo aho mbere amazu yariko arubakwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ngo abe ibohero rikuru perezida merikiyo ndadaye yahavuye afata ingingo yo kuyahinduramwo ishure ryisumbuye amaze gushikira ubutegetsi amaze kubona kandi ko arivyo bikenewe ingozi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta z'ubumwe za amerika
ubufatanye mu ntambara yo gushakisha joseph kony umuyobozi w'umutwe wa lords resistance army umwe mu bantu bashakishwa cyane ku isi kugira ngo ashyikirizwe ubutabera bugeze mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika abadepite barenga icumi mu mashyaka ahagarariwe muri iyo nteko bamaze kwemeranya gutegura umwanzuro wamagana joseph kony n'umutwe wa lra kuba bakomeje gukora ibyaha byibasiye inyokomuntu umwanzuro nk'uwo urimo urategurwa kandi muri sena ya leta zunze ubumwe za amerika ibyo byose bikaba biza bishimangira inkunga amerika ikomeje guha ibihugu bya afurika kugira ngo bihangane na konyi n'umutwe we iyo nteko kandi yatangaje ko izakomeza gufasha ibikorwa by'ingabo zidasanzwe zoherezwa gutanga ubufasha mu iperereza zifatanya na za guverinoma zirebwa n'iki kibazo zishyiraho itumanaho ryiza rihuza imitwe y'ibyo bihugu mu gukurikirana izo nyeshyamba tariki ya cumi z'uku kwezi kwa munani abagize inteko basobanuriwe kuri gahunda yo guhiga bukware bwanakonyi n'umutwe we banumva ubuhamya bw'abahanga bahagarariye imiryango itegamiye kuri leta guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu konyi akomeje gushakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ariko kugeza ubu urwo rukiko rukaba rutarashobora kumufata cyangwa kumenya irengero rye hashize imyaka irenga icumi konyi n'umutwe we bibasira abaturage batuye mu bihugu bya uganda repubulika iharanira demokarasi ya kongo sudani y'epfo na repubulika ya centrafrique ibitero by'izo ngabo byahitanye abantu benshi binatuma abarenga ibihumbi magana ane na mirongo itanu bava mu byabo ibihugu bya uganda aho uwo mutwe wavukiye n'ibindi bituranye byagerageje kenshi guhashya rra ariko ntibabigeraho icyakora bibifashijwemo n'umuryango wa afurika yunze ubumwe umuryango w'abibumbye leta zunze ubumwe za amerika n'indi miryango bimaze guca intege uyu mutwe ku buryo bugaragarira buri wese iki cyemezo cy'inteko ishinga amategeko ya amerika ni ikimenyetso cy'uko amerika ikomeje kwifatanya n'abaturage ba repubulika ya central afrique aho uwo mutwe ubarizwa muri iyi minsi mu guhangana no kugerageza kuwutsinda burundu leta zunze ubumwe za amerika zirahamagarira uwo mutwe n'abarwanyi bawo gushyira hasi intwaro bagataha mu gihugu cyabo amerika kandi izakomeza gufatanya n'ibihugu byo mu karere kugira ngo abashoboye gucika uwo mutwe bashobore guhuzwa n'imiryango yabo
iryo ryari rya jambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka mugenzi wacu aroyizi bigira imana atwibutse ibice bikuru bikuru bya bigize ayo makuru aroyizi
umunyamabanga mukuru wa oni ban kimun aranegura ubwicanyi bwagizwe kuri koroneli jean bikomagu yaho- yahoze arongoye ibiro bikuru by'intwaramiheto mu burundi yishwe n'abantu bataramenyekana ku itariki cumi na zitanu z'uku kwezi k'umunani arahoza kandi umuryango wa koroneli bikomagu umunyamabanga mukuru wa oni afise amakenga menshi ku bwicanyi bufatiye ku mvo za politike mu burundi arashimira akigoro ka leta ko kugerageza kugira amatohoza no kurengukisha imbere y'ubutungane abagenda bakekwa muri ubwo bwicanyi perezida wa sudani y'epfo yanse gushyira umukono ku masezerano y'umwumvikano amasezerano agamije guhagarika intambara yari imaze imya- amezi mirongo ibiri muri icyo gihugu abari bahagarikiye ibyo biganiro adisabeba bamenyesha ko perezida Salva Kiir wa sudani y'epfo yasabye ko bamwongera iminsi cumi n'itanu kugira abanza asubire mu gihugu kuvugana n'abo basangiye kurongora igihugu abantu cumi n'umunani nibo bamaze kumenyekana ko basize ubuzima mu kibombe cyaturikiye kuri uwa mbere mu gisagara cya bangkok mu gihugu cya thailand icyo kibombe cyatewe ahantu hahurumbirwa cyane n'abakerarugendo kandi hari n'amaduka y'ubudandaji hamwe n'amahoteli atanu akomeye cyane muri icyo gihugu gushika ubu ntawuriyitirira icyo gitero perezida wa misiri nawe muri misiri abdel fatah el sisi kuri uyu wa mungu yarashyize umukono ku itegeko rishya ryo kurwanya iterabwoba itegeko risabira igihano cy'urupfu no gufungwa burundu ku byaha bimwe rigatangisha amande aremereye ku batangaza ibinyoma ku bitero by'iterabwoba perezida sisi yari yamenyesheje mu kwezi kwa gatandatu ko agiye gukomeza amategeko ya misiri agwanya iterabwoba aho hari nyuma y'aho ikibombe ciciye umushikira- umushikirizamanza mukuru w'icyo gihugu hakurikijwe iryo tegeko risha abashinga canke bakarongora imigwi y'iterabwoba bashobora kuzohanishwa igihano cyo gupfa guterera amafaranga abakoresha iterabwoba bishobora gutuma ubikoze ahanishwa igihano cyo gufungwa burundu abamenyeshamakuru nabo bazovuga amakuru atandukanye n'ivyo abategetsi batangaje ku gitero bashobora gucibwa amande ari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri na bitanu n'ibihumbi mirongo itandatu na bine vy'amadolari y'abanyamerika abagwanyi mirongo itanu b'abataliyano nibo bishwe kuri uyu wa mbere mu bitero by'indege za pakistan byabereye mu buraruko busha uburengero bw'ico gihugu kuri wiwe gihana na afghanistan
mubandanye mwumviriza iradiyo ijwi rya amerika tuvugira i washington dc nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari tabateguriye bigarukiye aha ariko reka tubatumire kubandanya mwumvira ijwi rya amerika mwakoze kudutega amatwi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.